Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika ryikubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda muriwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere itariki cumi na zitatu y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni saa kumi zo ku muhingamo mu burundi mu rwanda ikaze mu kiganiro muri sanga giteramijwe na federica nkurikije inyuma yaho perezida joseph kabila w'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo atangarije ko atazokwitoza mu kindi kiringo mu matora atekanijwe ku igenekezo rya mirongo ine na gatatu ry'ukwezi kwa cumi na kabiri muri uyu mwaka abahinga batandukanye bakurikiranira hafi politiki yo muri icyo gihugu bavuga ko intambamyi ikomeye ivuye mu nzira nyamara hari n'abavuga ko kubona perezida kabila yahisemo emmanuel ramazani shadari umunyamaganga ntayegarizwa urunani rushasha ashigikiye bishobora gutuma ata kintu gikomeye kizohinduka mu byerekeye intwaro mu gihe shadari yogira amahirwe yo gutsinda ayo matora ikindi kintu giteye amakenga abanyekongo ni igitigiri umuringira c'abanyapolitike bazohiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu muri ayo matora yo mu kwezi kwa cumi na kabiri abanyapolitike mirongo ibiri barimo jean pierre bemba aherutse kwambikwa izera na sentare mpuzamakungu mpanabyaha hamwe na felix cisekedi nibo bamaze kumenyekana ko bazohiganwa muri ayo matora muri abo banyapolitike kandi harimo abafasoni batatu hari kandi n'ikindi ikibazo ca moise katumbi atavuga rumwe n'ubutegetsi yimwe uburenganzira bwo gutahuka mu gihugu kugira ngo azohiganwe muri ayo matora muri iki gihe hasigaye ikiringo kiri munsi y'amezi ane ngo ayo matora yasibijwe mu gihe kirekire atunganywe intambamyi zishobora kwaduka n'izihe hokorwa iki kugira ngo uh, muri iki gihe kugira ngo ayo matora azobe mwituze uruhara rw'abanyekongo rwo uruhe uruhara rw'abanyapolitike rwoba uruhe kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye professeur emmanuel sekiyoba umunyekongo aba mu ntara ya californie muri leta zunze ubumwe za amerika mwiriwe neza emmanuel sekiyoba emmanuel mu kanya ndabona telefone yiwe itaraboneka ariko reka turi kumwe kandi na dr salomo baravuga umunyamabanga mukuru runani alliance pour le salut du peuple congolais ari i geneve mu gihugu cy'ubusuwise mwiriwe neza salomo baravuga
mwiriwe bwana frederic murakomeye
turakomeye
yego me turi kumwe kandi na dorimana semana nawe nyine akurikiranira hafi ibibera mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo mwiriwe neza dorimana semana dorimana muratwumva ndabona turi kumwe na dorimana ariko telefone yiwe sinzi ikibazo ifise reka dutangure rero kuri mwebwe mushiya ntahe salomo mwebwe telefone iriko irakora neza ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwakiriye ibi byashyitse muri congo aho mu ndwi iheze perezida joseph kabila yatangaje ko atazokwitoza akacashikiriza n'umunyapolitike yifuza ko ari we yohagararira urunani ashigikiye ayo makuru mwayakiriye gute
bo mukomere bwana frederic kandi turabashimira kuba muduhaye umwanya wo kugira ngo tugerageze kumvisha abaturage ikibazo cya kongo kuri twebwe kuvuga ngo perezida kabila yavuze yuko atari bwiyamamaze kiriya ntabwo aricyo gisubizo ku kibazo cy'abakongomani yego benshi baravuga ngo ikibazo ni amatora ariko twebwe kuva kera twavuze yuko nta matora mazima ashobora kubaho ubutegetsi bwa kabila bukiriho ugomba kuvaho hakabaho guverinoma y'inzibacyuho itarimo bariya bantu bafite uruhare rukomeye mu kuba baratindije amatora kandi bakaba bara barapfubije itegeko nshinga kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe uri kuvuga ko hoba leta y'imfatakibanza
rwose turabivuga yuko nicyo bita mu kinyarwanda guverinoma y'inzibacyuho ni ukuvuga ko buriya butegetsi ari kabila n'abariya biyita ngo ntabwo bavuga rumwe nawe kandi bose usanga ari kimwe bariya bose bagomba kuvaho hakajyaho guverinoma y'inzibacyuho akaba ariyo itegura amatora igakora ibarura ry'abaturage bose igakora ibarura ry'impunzi igakora ibarura ry'abantu bo muri diaspora bose amatora muri kongo akaba ari amatora ya bose atari amatora yo guheza abantu kuko biya bintu twasanze yuko harimo ubujura bukomeye cyane harimo ububandi kuba abantu bagenda bagaheza abaturage bagaheza abantu benshi cyane bo muri diaspora kandi abo bantu nabo ari abenegihugu barwanira imibereho myiza y'abaturage muri kongo kuri twe rero buriya kabila yaba ariho yaba atariho ntacyo bihinduye kuko guverinoma nyakuri ni guverinoma ishobora gutegura amatora kandi guverinoma n'inzibacyubona igomba kuba irimo abantu bose kandi ikamara imyaka itatu ibanza kurangiza ibibazo by'impunzi ikarangiza biriya bibazo by'abantu muri diaspora badashyirwa mu benegihugu dr salomo ntubona ko gutunganya leta ifata ikibanza byogorana kurusha gutunganya leta ivuye mu matora
ntabwo bigoranye biroroshye cyane kuko ni uko ubushake butabayeho kuva kera ibyo twabiharaniye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ubwo umutwe utavuganwa n'ubutegetsi witwa emuventura bavugaga bati tureba tugasanga kabila yibye amatora kabila yamaze ku yamaze kuviyola itegeko nshinga kuko icyo gihe banze gukoresha amatora ya sena banga gukoresha amatora muri za porovensi ni ukuvuga ngo inzego z'ubutegetsi zatangiye kuba zidafite ifatizo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe noneho biza gukomeza icyatumye banga yuko habaho diyaloge nasiyonale inkirisifu yagombaga kubaho mu bihumbi bibiri na cumi na kane cya gihe amasezerano ya ababa yashyirwagaho umukono bavuga yuko tugomba guharanira umutekano amahoro n'amajyambere mu karere ko dr salomo reka reka duhe n'ijambo kandi umushana donimana semana turi kumwe ngaha mwiriwe neza donimana semana muratwumva donimana ndabona ndabona dorimana telefone iri kuyagorana reka tuhe professeur emmanuel sekiba agira icyo avuze turi ko tuvuga cyane cyane ku matora yo muri Congo amakuru yatangajwe ejo bundi ko perezida ataza kwitoza benshi barafite amakenga ko iyo atari yo nyinshi nk'uko umushiyantahe Dr Salomo baravuga ariko baravuga umushiyantahe Emmanuel Sekiyoba mwebwe ayo makuru mwayakiriye gute murabona ko intambamyi ziravuye mu nzira amatora niyaba eka kabira atarimo ibibazo byose bizaba bitowe mute
wakoze cyane bwana frederic kugira ngo tuganye uyu munsi biriya amatora muri congo igihugu cyacu ni byiza kureba ko perezida kabila yemeye kuduha umuntu uzamusimbura ariko rero akazi karacyariho kenshi cyane kuko amatora afata ibintu bibiri arega uzatorwa n'abazamutora ubu ngubu nyakubahwa perezida ubwo yavuze ngo emmanuel shadari n'uzamusimbura abaturage bo muri congo bose bakubise amashyi bavuga ngo noneho mu mutima wa perezida umuco uri kuba mwiza kuko yemeye kugira ngo azareke espace politique ya demokarasi itangire
murabona ko mushentahe dorimana se ndabona ataraboneka mu kanya gatoya ariko araboneka dr salomo baravuga hariho abantu benshi bavuga ko abanyapolitike kenshi iyo badafise abantu babashigikiye basaba ko haba nk'amaleta aciye mu biganiro cyane izo leta nyine zifata kibanza aho niho namwe muba muhagaze
ibyo ngibyo ndakeka ni abantu nyine baba bagira ngo bashakire inkingi kuzimu nk'uko bavuga mu kinyarwanda ushaka ko abantu bakora ibintu neza ntabwo bisobanura yuko babuze abashyigikiye mu gihugu none se niba ari ukuvuga ko abantu babuze abashyigikiye mu gihugu mu by'ukuri abantu bamaze gupfa kugeza bigaragambya bavuga yuko badashaka buriya butegetsi ko bugomba kuvaho ubwo butegetsi bushyigikiwe n'andi bushyigikiwe n'abaturage baba bari kwigaragambya bavuga ko batabushaka icyo ni kimwe ikindi cya kabiri kuri twebwe aho duhagarariye turashaka kurangiza ibibazo burundu kandi tugashaka gutanga ibisubizo burundu kongo ikava mu muriro utazima ihoramo kuva igihugu cyabona ubwigenge kuva kongo yagira ubwigenge ntabwo twavuga yuko kiriya gihugu cyagize amahoro ushobora kureba ugasanga ingabo z'umuryango w'abibumbye abo bita ba kasike bure baba muri kongo burya kuva mu gihugu cyabona ubwigenge kandi ntabwo twavuga yuko abo bantu bagiyeho ko hagiyeho guverinoma y'inzibacyuho igaragara ya yindi yagiyeho mu bihumbi bibiri na gatatu bikamara imyaka itatu ari nabwo habonetse ayo matora none se ko hatariho hagiyeho ngo n'izindi ngo z'inzibacyuho ariko twe ntabwo tuba ko ari inzibacyuho tuba ko ari guverinoma za kabiri yagiye atoragura abantu ashatse yamaze kubaha amafaranga abo bose ko nta na rimwe bigeze bakoresha amatora ko batigeze babarura abaturage mu by'ukuri burya ibarura muri kongo ryabaye mu by'ukuri ryabaye kabiri gusa kuva n'abaho kuva n'avuka nibwo iryo barura ryabayeho icyo gihugu kitazi abaturage bagomba gutora se aribyo umuvandimwe porofeseri avuze mu kanya ati abatora n'abatorwa nicyo kigira amatora none si icyo gihugu kitazi n'abazatora bakarinda iyo bajya guhimba umubare w'abantu bazatora baka dore aho ngaho murumva yuko hari ibibazo byinshi cyane mu by'ukuri kuri jye ndavuga kandi ndavuga mu izina ry'ishyaka mpagarariye alliance pour le salut du peuple nkavuga mu izina ryabo no muri diaspora benshi tuganira nta matora ashobora kubaho nyakuri yiyubashye mu gihe batabaruye abaturage mu gihe badahaye buri wese uburenganzira bwo kugira ngo agende yiyamamaze atsindwe agaragaze ko adashyigikiwe ariko babikoze amakuru ariko hatangazwa ko amatora azoba ku igenekerezo rya mirongo na gatatu ry'ukwezi kwa cumi na kabiri imwe ntuyemera
nta matora nyakuri arimo hariya bwana frederic nkunikije twumvikane ngiye gutanga ikigaragaza ko hariya atari amatora nyakuri icya mbere kabira yemeye ko amatora agomba kuba habayeho ibintu bingana bite bafashe ibihano bingana gute mu miryango mpuzamahanga bavuga bati mwebwe runaka ntabwo tuzongera kwemera ko mufata indege ngo muze gutembera kwidegembya mu bihugu byacu kubera ko muhora mwica muhora mutoteza abaturage muhora mwiba muzi mwasomye za panama paperisi mwabonye amafaranga bariya abantu b'igihe urya angana yagomba kubaka igihugu cya kongo ariko kugeza muri kongo turacyabo nk'abantu bo mu nzu na mbere y'abazungu bataraza kudukoloniza abantu babagaho neza kurusha uko tubayeho muri kongo reka tubanze duhe ijambo na baravuga mu mbabare tuhe ijambo dorima semana ndabona nawe nyine aheje gushika atubwire ikintu yibaza kuri ayo matora muri kongo mu kanya gatoya dorima semana Darimana muratwumva ndumva telefone ya Darimana itameze neza nibaza ko tumukanya uh, tuhava turaba ingene twakoresha reka twakorana n'abandi turi kumwe ngaha reka tugaruke kuri mwebwe professeur uh, Emmanuel Sekiyoba umushantahe uh, Salomo baravuga avuze ko ati amatora azoba yo atazoba ari amatora mwebwe murabona ko ayo matora ashobora kuba mu gihe umutekano wobandanya usasagaye muri Kongo
urakoze cyane bwana Frederic uh, nkeka ibyo mugenzi avuze eh, bi, bisa n'ukuri kuko nanjye nubwo navuze nti kabira yemeye kuduha uzamusimbura ugize kureba ibyo ibikorwa bya guverinoma y'ubu ngubu muri congo hari ibituma abantu bagira batagira impungenge kwa ntawe utekereza ko amatora kwezi azabaho ariko rero mu yindi mpande afa twihangane turebe uko twavanamo akantu mu kureba ko perezida yavuze ngo reka mbaho abazamusimbura igituma nanjye njya mu direkisiyo mugenzi wanjye avuze ni uko mureba hari ibintu byinshi kabisa bisa n'ibitari byatungana kugira ngo amatora azaba mu cyumweru gishize ubwo perezida nyakubahwa kabira yaduhaye manuel shadari twagize ngo mbese impungenge ziraza ariko ubu ngubu urebye mu bantu bazatorwa ukareba shadari icyo yanditsweho yanditsweho indepanda ntabwo afite icyama kizamwamamaza ntabwo ava mu cyama cya perezida noneho bikaba biduhaye impungenge ntabwo tuzi niba ari ukuri ngo shadari yavuye muri fcc nangwa ngo shadari ari indepanda noneho niba ari indepanda kugeza ubu ngubu kabira ntoya yaraduha uzamusimbura icyo ni ikibazo abazatora nabo uko umugenzi waje bivuze benshi arega uko bababaze hari amakarita gari dubure hari abantu batagize uko baje gufata amakarita gabo hari abandi bakiri mu gasyo hari abandi bari kwangira ngo bagaruke mu gihugu ni ibintu byinshi bituma abantu batekereza bakareba ko aga matora bavuga hari hari ibibazo hari ibibazo rwose mbese ni nkaho navuga ngo tuzabyemera tubibonye ego mwe tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na deo deo mwiriwe neza
mahoro mahoro ndabaramukije nanjye ngari ngo ngari muhozi ngozi witwa nde izina ry'ikirundi nitwa rakigezeo yego meduga ku ijambo ikibazo cyiyumviro turiko tuvuga cane cane ku matora yo mu gihugu ca Kongo ihane- iharanira demokarasi amatora azoba mu kwezi kwa cumi na kabiri nk'uko vyatangajwe
eh kabisa nk'ibyo bavuga nk'ibyo twabonye ngaha mu burundi hano duga ku ijambo vuga egera telefone uvuge neza nibwo nabishima cyane kuko habura ubwumvikano ibyo bintu by'amatora bikagenda mu mucyo ariko nk'uko nanjye namwe ndabibona za mu burundi sinizera neza ko bishobora kugenda neza cyane kubera namwe murabona ibintu bya afurika biragoye hano bumvarizo mutumire ati none ko Joseph Kabila ya- yaba yaremeye yuko atagiye kwitoza nta yindi nkurikije yoba iri inyuma y'ibyo bintu
Murako- ndabakunda bakeneye rwose murakoze deo ikibazo mubajije n'ikibazo reka abashinga bagerageza kucishura niba kuba yaratangaje kutazo kwitoza izindi nkurikizi n'izihe eh, duga ku ijambo umushingantahe eh, salomon baravuga
kuba kabila yaravuze yuko atazitoza inkurikizi ziriho tugerageze kubireba mu bikorwa yakoze mbere y'uko abivuga yarabanje yaragenda afata abantu b'abicanyi kabombo ba ruharwa bose tuzi mu gihugu mu rwego rwa gisirikare abazamura mu ntera muri abo ngabo turabona nka umugabo witwa akiri muhindo yaragiye yamugira komanda wa reje militaire muri kariya karere ka bukavu ni ukuvuga ko yashatse gushyira abantu be ba bandi bazi kwica ba bandi bakabuhariwe batagira umutima w'abantu mu karere abantu akeka yuko bashobora kumurwanya bakahaguruka bakavuga bati niba amatora atagenze neza tugiye guhaguruka ubutegetsi tuburwanye icyo ni icya mbere yaragiye azamura mu ntera abantu tuzi bandi muri urwo rwego nabo baba babagizi ba nabi ba- bafite n'ibihano mpuzamahanga bahawe n'umuryango w'abibumbye n'u- n'ibihugu by'ubumwe bw'uburayi na leta zunze ubumwe za amerika abo bose yabazamuye mu ntera kandi azi neza yuko abo bantu ari gushyira mu myanya nta gihugu cy'amahanga gikorana kuko gishobora kwemera gukorana n'abo bantu kugira ngo tubashe gukomeza gutera imbere mu mishyikirano mpuzamahanga tugirana n'abo bantu mu gutwererana icya kabiri munarebye umuntu yafashe uwo manweri shadari nawe afite ibyi- ibihano nk'ibyo ngibyo yahawe kubera ko yagiye mu bwicanyi bwo bwo kwica abantu muri kasayi yamaze y'abantu igihe habaga imirwano hagati y'abantu bari bashyigikiye umwami nyakwigendera kamwe na sapu n'ubutegetsi bwa kongo icyo gihe uwari ubihagarariye yari minisitiri uh, w- w'imitegekere y'igihugu uh, bita minisiteri de l'interieur akaba ari emmanuel shadari yohereje abapolisi baragenda bajya kwica abantu bituma bamuha ibihano uwo muntu se niyo aramutse atowe tuvuge ko aramutse atowe ibihugu bizakora n'uwo muntu kabombo wicanye ninde ni ukuvuga yuko bazagenda bakamuhanaguraho ubwo bwicanyi bwe igihugu kikazahora gitegekwa n'abantu bafite amaraso y'abandi ku ku ntoki ariyo biyuhagira ariyo Ego me- bakoramo dushe bagakoramo gaz No, ibikurikiyeho rero uburyo tugomba kubibona twitegure yuko kabila azateza intambara muri kariya karere kuko ibyo yakoze yabiteguyeho umuntu uri kwitegura kurwana ntabwo yabiteguye nk'umuntu uri kuva ku butegetsi mu by'ukuri shadari ari hariya hirya nka kwa kundi umuntu akina ikarita ukavuga uti iyi ni turufu yanjye ariko kabila ntabwo arasohora iturufu ye iriya ntabwo ari turufu rwose biriya ni ibihenda abana niko navuga eh, professeur Sekiyoba namwe murabona ko uh, Kabila ngo yoba ari kugira ivyo kugira ngo ategure intambara nkuko uh, Dr. Se uh, uh, do, eh, nkuko Dr. eh, abivuze Salomon baravuga
Eh, nkeka ko salomo ibyo avuze bi- bifite agaciro cyane kubera iki reka nkubwire nanjye urebye eh, kabila kuvaniye bamusabye ngo a- ahagarare imbere ya- y'umuryango wa kongo ababyeyi nka- ngo ntabwo azi a- azagaruka ku matora nta na rimwe numvishe abivuga nta na rimwe nta gihe numvise nyakubahwa perezida a- avuga ngo eh, ubu ngubu ngewe eh, mu myaka iraza nta- nzagaruka amatora noneho mwishakire uzansimbura nta nta na nabyumva ahubwo eh, icyadutangaje ni ukubona ko yavanye yava- yaduhaye manuel shadari Ah, um- umusore tuzi kuko yakuriye muri rucuru ahu- ahubwo ah, niyo yagiye ku mashuri turamuzi cyane noneho ibikorwa byo yakoze ah, uko salama bivuze ibyo byo ntumbizi nta informasiyo nyinshi mbifiteho niba ari ukuri noneho icyo ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye kuko nta gihugu na kimwe kizemera gukorana n'umuperezida nk'uwo ufite amaraso mu maboko mu kanya gatoye emmanuel sekiba mwavuze ko shadari ashobora kuba ari umwendepanda ibyo ntibyo wari byiza ku banyekongo mu kanya gato
ntabwo nkeka ko bizaba byiza kuko endepanda cyane cyane mu muntu gashagaza ariwo tuzi ko yakoze cyane na na perezida nyakubahwa kabira ni nk'igitego ni igitego nta n'umwe muri kongo yaba endepanda ngo azatsinda amatora tawe nicyo gituma mvuga ngo hari ikintu tutazi hari ibyo bavuganye ntabwo tuzi niba kabira azaturekera amahoro ngo dutore niba tuzatora shadari niba tuzatora undi ngo amatora azaza tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabanda nyakumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na inosa inosa mwiriwe neza
eko mwiriwe muri hega inosa
perezida mu bundi mu gisagara cya bujumbura izina ry'ikirundi ninde
nduwe mwana inosa duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro turi kutuvuga ku matora muri kongo
yakomeye twarashimye cyane yuko twumvise yuko kabira atazitoza muri uku kuri cumi na kabiri tukaba twarabishimiye yuko twarakengurutse yuko yiyumviriye yuko manda yiwe ihetse yuko atazitoza akaba azobisa nk'abandi twosaba nka twebwe k'abaperezida nk'abandi buboneraho akarorero yuko bakabona yuko ikiringo cyabo giheze bubisa nk'abandi nabo nyine bohafatira nk'icigwa nuko n'abanyagihugu nabo nyine bari baravuze yuko batamukenegera nabo nyine bagiye kwiruhuza tukaba twabishimiye kandi twabikenguruje tukaba twiyumvira yuko ateze atazisukuruza ku majambo yavuze ego icyo nicyo cyiyumviro nari mfise urakoze innocent reka ico ciyumviro turasaba bashika ntahe turi kumwe bagire ico bakivuze ko ariko reka tubanze duhe ijambo sami sami mwiriwe neza alo
mwiriwe neza sami
alo ijwi ry'amerika yego me- muri hehe sami
ndi bujumbura mu burundi yego ah, ikibazo cyiyumviro turiko tuvuga ku matora muri kongo
Ah, nakurikiye ikiganiro ni si- si ikibazo ahubwo ni intererano Mhm.
Ah, intererano yanjye nuvuga ko kujya kabira yashatse ko yorekura ubutegetsi akaha ayandi maraso mashasha ko yoca yohereza ku- kujya mu bya munyepolitike bahoze bavugana umwe mugabo uye ari a- a- a- badagisanga ivyiyumviro moise katumbi nawe bakamuha uburenganzira agasubira gu- gu- gu- agasubira muri congo aga- agataha kuko nabonye umenga ivyo dukurikirana ku- ku- cyane cyane ku mbuga zanyu no ku zindi mbuga ngurukanabumenyi ni uko ubona ko ari umuntu ashobora kuba ashyigikiwe n'aba- n'abakongomani benshi kubera nkumbura imigambi y'imigabo abona afise na cyane cyane ibyo yararanguye mu kiringo yari akiri- yari bu- yari buramatari bw'irya ntara ya katanga hama nawe bakamureka aka- aka- akaja hamwe n'abandi nk'uko bareke bareke jean pierre demba um, by'abandi mpuzamakungu imaze kumurekura nawe bakamureka agataha kandi bagategura amatora meza ku buryo uwo muguri yategura ategura amatora atadohera basubira mu njyane nk'iza- nk'ibyamyeho kazoba amatora umunyepolitike wese bizovamwo azovyakira uko vya- uko vyabonetse Eh, dr salomo baravuga ku cyiyumviro ca innocent avuga ati kabira atanze akarorero keza eh, kandi icyumviro ca sami avuga ko katumbi moyiza nawe nyine akwiye guhabwa uburenganzira bwo kugira uruhara muri ayo matora duga ku ijambo mu kanya gato
bo nibyo koko umuntu abirebye yavuga ati w'iyi kabira yatanze urugero ariko kuri twebwe tuvuga yuko nta rugero kabira yatanze kuko biriya bintu ntabwo yabikoze ku bushake bwe ni ukubera ko yararebye asanga amahanga amaze kumuhashya bari kumubwira bati aho bukera ni wowe n'umuryango wawe mwese nta nubwo tuzongera gutuma muturuka musohoka aho ngaho Ye- bamwokeje igitutu ntabwo yabikoze kubera ko yabishatse icyo ni icya mbere yakabaye yarabishatse ntabwo aba yarisha abantu bangana kuriya mu myigaragambyo yavugaga yuko bamusaba kuva ku butegetsi manda ya kabiri irangiye icyo ni kimwe icya kabiri ku byerekeranye n'uko aheza abandi akabuza abantu kujya mu matora agafata abantu yumva ariko ari wubahisemo ibyo ngibyo twebwe ntabwo tubishyigikiye erega amatora amatora nyakuri ureka buri wese akajyamo umuturage akavuga ntabwo azajya agenda ngo afunge abantu iminwa mbere nk'uwabajyanye muri sale d'operation kuba badoda iminwa abaca amaguru babuze kugenda igihugu ntabwo ari icye yego se yarakirwaniye ariko ntabwo yakirwaniye kubera ko ari cye kandi ntabwo yakirwaniye ari wenyine abakongomani twese abacu bagitanzeho amaraso yabo nanone baracyatanga agomba kureka igihugu twese umwenegihugu uwo ari we wese wumva afite icyo ashaka gukorera icyo gihugu ari umuturage ari umuntu wize ari muganga ari umubaji buri wese akagira uruhare none se ko yatangiye kukigundira nk'umwana ugundira ibere rya nyina kandi yahaze yatugejeje kuki usibye ubwicanyi usibye ubusambo ikintu kizajya yageza kuri iki gihugu ni iki ni ukuri rye rwose nta kintu gishyashya ari moyize ari abandi bose niyo mpamvu ugiye mvuga nti amasezerano ya gisabeba yandi bita ngo ni akoro kadire puru la pera serivisi de la rejo de karandake nirwo rwandiko tugomba kugendera biriya bindi by'amasezerano yo gusangira ubutegetsi yasinywe hagiyemo abasenyeri n'ibindi biriya twebwe twabonaga ari ibihenda abana no gushuka abantu nta kintu kizima kirimo moyize katumbi arakwiye guhabwa uburenganzira bwo kujya guhiganwa
rwose kuko moyize kugeza ubu kimwe n'abandi bose nk'uko ndi kubivuga ega burya ntabwo ari moyize wenyine babujije gutahuka n'ubu hari abantu benshi nka mbusanya mu isi baravuze ngo bashobora gutahuka ariko azi neza yuko ageze yariyicisha se bamutema umutwe muribuka yuko bigeze kumufatira ku kibuga cya entebe i kampala yagize amahirwe ni uko abantu i bugande hari abantu bavuze bati uyu muntu uko bagiye kumutwara arazira iki kwa kabiri bari batanze uruswa kugira ngo mbusanya mu isi bagende bamufate bamushimute ni ibintu by'iterabwoba nuko abantu batabizi tujye tubivuga abantu bamenye reka professeur emmanuel sekiyoba nawe agira icyo avuze ku byashyikirijwe na innocent na sami innocent avuga ko joseph kabila perezida joseph kabila yatanze akarorero keza sami wewe akaba avuga ko na moise katumbi akwiye gusubira guhabwa uburenganzira agatahuka guhigana n'abandi banyapolitike duga ku ijambo emmanuel
ibyo salomo avuze ni ukuri kuko urebye neza uko ibintu byifashe muri congo kabira niwe utora uzaza kwiyamamaza muri congo mbemba yavuye mu gaso gute kugira ngo avemo aka kanya k'amatora noneho moyize bakamwangira kugaruka muri congo hari moyize wenyine arega hari abantu benshi bari mu gaso kinshasa benshi abantu batagira icyo bakoze ariko kuko bari bafite ijwi bakabafata bakabashyira mu gaso bose noneho ibyiza kugira ngo tumenye ko kabira yafite umutima wo kugira ngo amatora abeho byaba biri ngombwa ngo yemere agendere ku rupapuro rwanditswe n'abakirisitu akori ya senko iyo akori ya senko niyo muha agahenge muri demilisezi niba atari ariyo ubu ngubu nkiyaho kabira yaba atakiye umutegetsi ahubwo ukongeraho nkeka ko amatorwa ya shadari gavuye kwa kabira ari icyeretso ko yumvishe ko crco iyo bita kominote layike katolika bari bafite imirenganzira yo gushyira abantu ku nzira niba kabira iyo kabira agerageza gushyiraho izina rye ibintu biba bigiye kuzamba cyane noneho aduha shadari umuntu tutazi yavuye ariko rero ubu ngubu akaba we nyine yita indepanda mu mbyire si noneho umuntu avuye muri fcc ubu tukaba tumusoma twese ngo ni indepanda uwo ni umuntu ki wo kabiri aduhengeza musimbura
dr salomon baravuga hari abantu benshi abahinga mu byerekeye politiki bavuga ko iyo kabira anana ku butegetsi abanyapolitike muri congo bari kubavuga ko yananiranye ariko muri iki gihe yatangaje ko ataza kwitoza abanyapolitike bakaba batoye izindi ntambamyi ibyo ntishobora kuba nk'uko umengo ni umwana ahiye mu kwaha agoye gufata
mu by'ukuri abagira ngo yenda ngo kuba kabira yavuze ko atazongera atazongera kwitoresha ngo ikibazo cyararangiye ngo ibindi abanyepolitike bari gushakisha n'izindi mpamvu izo mpamvu ni izari zisanzwe nk'uko nabivuze impamvu ni nyinshi cyane kandi si iz'ubu ni izituruka ku mitegekere mibi ya kabira kuva yagera ku butegetsi n'abantu afatanya nabo kugeza ubu yewe nkunze kuvuga ko ikibazo cya kongo cyahereye kuva mu gihumbi kimwe mirongo magana cyenda na mirongo itandatu kongo yahabwa ubwigenge ikibazo cya kongo nibwo cyavutse ivangura ry'amoko ivangura turere ibintu byo guhungisha abantu ibintu byo gutoteza abantu imitegekere mibi ibyo byose ni ibintu kabila yakomeje gushimangira mu mitegekere ye aho kugira ngo abone yuko kubera ko ari muto ubwo buto bumuhe akanyabugabo ko kuzana amaraso mashyashya mu mitegekere n'imirebere myiza yaragiye noneho arushaho kuba kuba mbese umuntu yewe n'abantu bo muri bo mu binyejana byarenze kera bategekaga neza kumurusha nuko rero kugeza ubu ibyo tuvuga nk'abanyepolitike kuko mwavuze bwana frederic ngo abanyepolitike nanjye ndimo hagati aho ibyo ndi kuvuga ntabwo ari ibintu nshakisha bya vuba kuko musanzwe mubizi yuko niyo muduhaye umwanya wo gukangura abaturage kugira ngo tubumvishe aho kuri guherereye mpora mbivuga buri gihe yuko kongo ikibazo cyayo kigomba kubonerwa umuti bihereye ku mpamvu za kera apana gufata ibyo bita mu gifaransa de semptoma ni devotirete de koze ni ukuvuga tugomba kuvura impamvu za kera zatumye tugera aho twageze aha ngaha izo mpamvu turazigaruka mu kanya izo mpamvu turazigaruka ko mu kanya ariko nashaka duhe n'ijambo professeur Sekiuba nawe nyine agira icyo avuze ku byerekeye cyane cyane ubwo butegetsi bwo muri Congo eka n'icyiyumviro cyashikirijwe na umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Bekasami duga ku ijambo
okay wakoze cyane bwana Frederic ibyo Salomo ari kuvuga byose ni ni ibintu bizwi ikibazo gikomeye ni uko nyine urebye politiki muri congo ni agahinda cyane kabira ari umusore wafashe ubutegetsi tugira twese ngo azaduteza imbere mu myaka cumi n'irindwi agize mu butegetsi ntabwo nzi icyo two uvuga ngo yadukoreye kugira ngo igihugu gitere imbere ariko rero urebye muri iki kimwe gishyize ubwo yaduhaye shadari yari kutwereka ngo ashaka gufungura umutima noneho ngo aduhe esipasi politiki turebe ukuntu kw'amatora agobaho noneho wagera wareba neza neza neza icyo yashatse gukora ukibaza niba ari ukuri rwose ngo kabira afite umutima mwiza kuko ngo aduheye uzamusimbura ni ibintu biteye agahinda cyane ubyizeho neza ukabireba neza uzareba ku bwanyu emmanuel sekiyoba ikintu mwari kwifuza mwari kubona ko aricyo cyari gikwiye muri iki gihe muri kongo n'iki hokorwa iki kugira ngo amatora abemwo ituza ituze icya mbere icya mbere kabira yarasabwe ngo arespekite constitution ntiyabyemeye icya kabiri ntabwo nanumva perezida wacu kabiri yahagarara mbere ya rubanda ababwire yemwe bana ba mama njewe imyaka y'umwampaye ndayirangije ibyo nabakoreye ni ibi ibyo ntakwiriye gukora undi uzansimbura azabikora ntabwo nanumva yabivuga azahagarara mbere ya televiziyo nasiyonale n'amajwi y'imahanga atubwire ko ataza azatuha uzamutsimbura ibyo bizaha agatima ku bakongomani bose kuko nta n'umwe uzi ibyo perezida wacu afite mu mutima aduhaye manuel shadari ni agahenge tugize ariko ako gahenge kazatujyana he ntabwo mbizi ndi gusaba imana ngo turebe ko twakoresha shadari petetere kugira ngo amatora azabeho noneho ubusimburanyi bw'ubwiza muri congo dutere imbere tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na eric mwiriwe neza eric mwiriwe muratwumva muri hehe izina ry'ikirundi ninde yego duga ku ijambo ikibazo cy'iyumviro turi kumwe n'abashinga babiri dr salomo baravuga ari i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi tukaba turi kumwe na Emmanuel Sekiba akaba ari mu ntara ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika turi tuvuga amatora muri Congo
nagira amanira bashimire kariya kiza nkaka muturonkeje yego
hama ku byerekeye ikintu cyabaye muri Congo ugiye cyangwa undi murundi ariko mu by'ukuri ugiye kuraba neza uza gusanga iki kintu cyatanze ishusho nziza mu karere urabona ko no mu burundi ingorane twayiciyemo ariko kuva aho umukuru w'igihugu cyacu atanga yuko nawe mu matora atabyitoza benshi mu by'ukuri nk'abarundi byatuguye neza tuyatunezera rero n'ibintu muri afurika bitari bimenyerewe gutanga ubutegetsi mu mahoro rero no muri congo n'ibyaza mu ngiro nk'uko kabira yavuze ati jewe sinshobora kwitoza ngo ngotore ngotanga tubundi umukandida byari bibereye muri afurika naho kugira ngo naho afurika iboneke yuko mu by'ukuri ifite intwari kandi ishoboye atari agomba kubyumva hariya mu bazungu babwira ko babyiza gusumba rero icyo mu by'ukuri turashimye kandi mu by'ukuri n'ibyaba n'ahandi bikagenda nk'uko muri afurika kweri agabura agateka
murakoze eric dr salomo baravuga intambwe ikomeye nk'uko ishimwa na bose yo gutangaza ko perezida joseph kabila atazosubira kwitoza muri ayo matora ikintu ku bwanyu cyokorwa muri iki gihe iyo ntambwe imaze gushika ko ikintu cyokorwa kugira ngo ayo matora abe mu mutekano mu ituze agirire akamaro abanyekongo n'iki
kugira ngo ayo matora abe iyo ntambwe bavuga igihe nta niyo mbonega ni uko yenda buri wese aba afite uburyo asoma ibintu n'uburyo abikurikirana ariko nkurikije ibintu mfite binyereka yuko atari intambwe ye nta ntambwe mbona kabila yateye mu by'ukuri nk'uko nabivuze biriya bintu yabifashe kubera yuko kiriya cyemezo yagifashe kubera ko amahanga amaze kumurembya bavuga yuko abakobwa be abana be babimyivizeho kujya mu biruhuko muri amerika noneho asanga yuko byamaze gukomera ko no gutaha noneho batazongera gutuma ava aho ngaho ko no kuva ikinshasa ajya muri rubumbashi bizamubera ikibazo icyo ni kimwe icya kabiri iyo ntambwe rero bavuga ngo yaba intangarugero muri afurika muri tanzania birasanzwe muri za muri za gana birasanzwe muri nigeria birasanzwe muri bene birasanzwe muri botswana birasanzwe aho ngaho rero nkeka yuko turebe akarere kacu ka abavuga igifaransa muri afurika niko gafite ikibazo gikomeye uvanyemo igihugu cya senegal na dana nibyo bihugu gusa muri afurika tuzi yuko abantu bagenda bagatanga ubutegetsi kabila rero ntagire ngo yenda hari ikintu yahinduye gishyashya arakora ibyo tumusaba gukora mu by'ukuri ibyo abaturage bagomba gukora bagategekwa nk'abantu bo mu gihe tugezemo batari muri cya gihe umuntu wumvaga yuko agomba gutegeka ubuziraherezo ibyo rero iyo ntambwe rero ntayo mbona abandi baramushimagiza ngewe ntabwo mushimagiza kuko ibyo bintu ntabwo ari faveur nk'uko babyita mu gifaransa c'est pas une faveur yaduhaye inafeke respekite se kibu yampoze par la loi itegeko buri wese ararikurikiza abaperezida abaperezida itegeko urarikurikiza kabila rero ntabwo ari ikintu nta bon emmanuel sekio babarire kuba mbivuze gutyo cyane kuko wahoze uvuga w'iyi bwana perezida turamushimira ko yaduhaye yaduhaye byenkeka yuko ibyo bintu byo ku byo gusa nkaho tumuhakirizwaho tumwereka yuko ari imana ari ikigirwamana ibintu nk'ibyo nta nibyo bituma umuntu agenda ugasanga yagize akaraha kajya he ntiyongere kubahiriza abandi perezida ni umuturage umuperezida nyakuri burya aba ari umuturage aragenda agasangira n'abaturage be ntagenda wabaza kabira ajya mu baturage inshuro zingahe mu mwaka yari yajya mu ikigori ngo amenye uburyo ikigori kimera gisanye n'umuturage yari yagenda ngo amenye ko abantu bishwe n'inzara runaka ahabaye ebola muri kivu yari yagera muri ebola ngo arebe ahantu hari kubera ebola yaragendaga yagera bene ahantu bari gutemagura abantu n'imipanga yamara kuhava noneho abicanyi bagakaza umurego ubwo si ubwo nibwo perezida nibwo butegetsi dushaka ego mereka duhe n'akanya emmanuel imibereho y'abaturage buri munsi kuva navuka nta na rimwe nari nabona icyo gihugu gitegekwa kigabo kongo igomba gutegekwa kigabo hagomba kujya guverinoma y'inzibacyuho nta kindi nicyo kintu kizatuma turangiza ibibazo abakongomani bagakira agahinda barwaye batejwe intimba batejwe n'imitegekere mibi kuva igihugu cyitwa ngo cyahawe ubwigenge ego me emmanuel sekiwa namwe mugira icyo muvuze ku cyimviro cyashikirijwe na eric duga ku ijambo
nkeka ko tutari kumvikana neza na salomon nsanzi ni ukubera iki ntawe navuze ngo nkubitira amashyi perezida kabira icyo mvuga ni uko ni ukuri ibyo bamusabye ngo abikore ntiyabikoze ubu ngubu akaba aduha agahenge ngo aduhaye uzamutsimbura niba ari ukuri ngo ashaka ngo uzamutsimbure hari ibibazo byinshi byinshi biri iruhande y'idesiziyo yafashe ngo aduhe umutsimbura amatora muri congo garakomeye kuko hari abatora n'abazatorwa hari ikintu kimwe kabira ari gushaka gukoresha n'abari iruhande rwe rwa mashini avote paragraf iyo kabira ate- ahagaze akatubwira ngo nabahaye shadari mashini avote abantu badashaka ntabwo izakoreshwa Ah, noneho agahenge kazavamo tuzemera eh, tuje ku matora kuko ah, antuka eh, ku byo nzi eh, parfait situation ntaho iba eh, aretse mu ijuru egome twihangane turebe icyo twovanamo mu byo kabira duhaye niba bidashobotse tugumirize tu- tu- tu- tumusabe tumusabe kugeza igihe cyo aza duha icyo dushaka
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na biri biri mwiriwe neza
mwiriwe rwose mwiriwe muri hehe
twebwe tuba mu burundi yego izina ry'ikirundi ninde
izina ry'ikirundi yego mwiduka ku ijambo ikibazo cy'imviro ariko turiko turiko turabumva rwose kubera tonetse n'ikizumba cyane
ni ukubera ibibazo bya telefone ni kubera iki nibaza ko telefone ya biri icitse ariko avuga ko atatwumva neza cyane rwose nibaza ko ari ikibazo cya telefone reka tugaruke kuri mwebwe eh, dr salomon baravuga mwavuze ko umuti nyakuri w'ingorane zo muri congo ari ukuraba umuti ku muzi w'ingorane zabaye kuva kera murashaka kuducira ku mayange izo ngorane muvuga mwebwe n'izi
izo ngorane zabayeho kuva kongo yahabwa ubwigenge ni izi icya mbere ni eh, ubutabera muri kiriya gihugu ntabubaho icya kabiri ni abantu bakomeje kugirwa impunzi mu gihugu cyabo bakabaho nk'abacakara kandi bari mu gihugu cyabo ibyo bigomba kurangira kandi hagomba kubaho icyo bita ini komisiyo veritera konsiliasiyo nasiyonale kugira ngo ikibazo cy'akarengane ubutabera bubashe gushimangirwa muri kiriya gihugu ibihugu byabashije kwiyubaka ntabwo byiyubatse byibagirwa amateka yabyo byiyubatse bazirikana amateka bazirikana ibibi n'ibyiza babayemo bakabivanamo inyigisho zibaha inzira ibajyana kure muri kongo rero icyo kibazo icyo nakwita mu gifaransa lamunezi kolekitive lamunezi politike plutôt. ikintu cyo kwiyibagiza ni ukwiyibagiza nta nubwo ari ukwibagirwa ni ukwiyibagiza mm, nkana bigiza nkana bakiyibagiza aho kuri guherereye kugira ngo batabasha kubona ibisubizo nyakuri bavanye mu masomo bavanye mu nyigisho bahabwa n'amateka y'igihugu bagomba kuzirikana amateka y'igihugu aho kugira ngo bajye birirwa batubeshya ni nk'uko umuntu wamwambika urubindo rwa demokarasi iriya ni- ruriya ni urubindo rwa demokarasi kabira ashaka kuduha ntabwo ari demokarasi nta nubwo tumusaba ngo aduhe demokarasi demokarasi uburyo bisobanura ni ubutegetsi bw'abaturage kabila ntabwo ari ari umutu- ntabwo ari we wenyine ububiyemo abaturage ba kongo bose kugira ngo avuge ko demokarasi ari we icyo gihe baratwibutsa amabuto wajyaga avuga ngo demokarasi ni jyewe ngo repubulika ni jyewe ngo ishyaka ni jyewe gusa umuntu we bamukubiramo ibintu byose birashoboka Yego, ibyo me- ni ukuba ikigirwamana rwose tugomba gukora uko dushoboye ibyo bibazo navuze ubutabera navuze akarengane karimo kubuza abantu kubaho neza kubuza abantu imibereho myiza noneho turebe n'ikibazo cy'umutekano Eh, eh, ikibazo muri- cy'impunzi cyaje kwiyongeraho ibyo byose ikibazo cya diaspora cyaje kwiyongeraho ibyo bibazo bigomba kurangira byamara kurangira kandi ntabwo nkeka yuko umuti- byenkunze kuvuga mu gifaransa incarnation ne devient jamais herbivore umuntu wateje ibibazo ntabwo ari we ushobora kubibonera ibisubizo kabire niwe wateje ibibazo byose ibyinshi mu byo dufite niwe wabizanye n'abantu bo kwa Mobutu akorana nabo ntabwo ari we bashobora kubiha ibi- ibisubizo igisubizo kizaturuka mu baturage ubwabo abaturage bagashyiraho guverinoma y'inzibacyuho mu myaka itatu bakabarangije ibyo bibazo bakavuga bati noneho muri iyo myaka itatu abaturage bashobora kugenda bagahitamo bakavuga bati yewe turabona runaka nibura aragerageza ntabwo ameze nk'abandi kuko Ku bwanyu- ku bwanyu, Dr. Salomo, iyo leta- yagerageje gutanga urugero abandi bakurikiza ntabwo bwa- mureba se ko iyo hagize umuntu ushobora kuba intangarugero igisubizo kabira atanga ni ukugenda akamera ko akora umuntu ya- yafunyanga ijyi ukari ukari ukarimena ritaravamo umuco dr salomo baravuga Nicyo ku kibazo bwanyu cya Congo ku bwanyu umunyapolitike yorongora iyo leta y'imfata kibanza mu gushira imbere yoba ari nde mu banyapolitike bariko baratangazwa muri iki gihe
yewe ntabwo numva yuko hagomba kubaho umunyapolitike runaka abantu bagenda bakavuga bati profile ye nka kwa kundi murabizi umuntu agiye gushaka akazi muri bino bihugu by'i burayi bagenda bakavuga ngo uyu ngo umuntu agomba kuba ameze gutya na gutya oya ntabwo ari ibyo kongo ntabwo ari icyo dukeneye dushobora kugenda abakongomani bashyigikiwe n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bidukikije bashobora kugenda bakumvikana bati uyu muntu runaka ashobora kuyobora guverinoma y'inzibacyuho ibyo ngibyo byabayeho cya gihe habaga agatorwa n'abanyamahanga babasha gushyiraho taranzisiyo kandi baduherekeza nzi neza yuko mu myaka itatu twaba twabonye ibisubizo hari ubushake bubi cyane na niyo mpamvu ngira ngo muri iki kiganiro umubonano uzabera ejo muri angola uzahuza abategetsi b'akarere kacu mu byerekeye n'ikibazo cya sudani y'epfo n'ikibazo cya kongo rwose nyaboneka nyaboneka batubabarire
uwo munyapolitike yotorwa n'abanyamahanga mushinga ntaye dogiteri salomo baravuga igisubizo cyacu ntabwo kiri muri ibyo bibazo uyu mutegetsi yotorwa n'abanyamahanga
ntabwo numvise neza bwana fred uyu mutegetsi yotorwa n'abanyamahanga ku bwanyu
ntabwo yatorwa n'amahanga ni umuntu ugomba kuba icyo nakwita mu gifaransa ini personalite consensuelle tetadira wa muntu ushobora kugenda akavugana n'abo duturanye kuko kabila yateje ibibazo mu karere n'ibihugu bidukikije byose bifite ibibazo byaturutse kuri kabila ni ukuvuga ngo umuntu agomba kugenda akabasha kuvugana n'abo duturanye ibibazo kabila yabateje tukagerageza kubishakira igisubizo hamwe binyuze mu masezerano ya abeba kuko biranditse kandi n'amahanga yose yarabishyigikiye porofesor emmanuel sekiyobo umuntu agomba gutorwa n'abakongomani hagati aho ngaho baba bari mu mibonano mishyikirano igomba kubaho ishyiraho ubwo butegetsi bw'inzibacyuho porofesor emmanuel sekiyoba yagomeye nta byaha aregwa nko biriya bintu by'ubwicanyi byo gukomeza kwiba ubujura bukabije cyane muri leta uwo muntu agomba kuba ntiyibye nta byaha aregwa nta kandi akabasha icyo kibazo salomo turakigaruka ko ariko reka duhe n'akanya porofesor emmanuel sekiyoba nawe atubwiye niba hari mu banyapolitiki bariko baritoza niba hari umunyapolitiki abanyagihugu abanyekongo bumva ko bokwiyumvamo kurusha
uwakoze cyane bwana frederic nkeka ko ibyo tuganira aha ngaha bizungura ubwenge abakongomani kugira ngo turebe uko twatera imbere nkeka ko muri kiganiro ntangiye gukora propaganda ya kanaka na kanaka icyo nasaba ni ukugira ngo abatwumva guverinoma ya kongo muri aga masangano bafite muri angola ibyo baganira byose bemere bemere ko rubanda rugufi rwo muri kongo rugwangayika cyane rugwangayika cyane kandi rukaba ruhangayitswa n'uko guverinoma itabumva itabumvira itabafasha mu bibazo bafite ubu ngubu kugira ngo baje muri mugani masangano nk'agabaye muri adisabeba agabaye muri south africa agabaye hirya no hino ntabwo ari cyo kizatuzanira amahoro iwacu na demokarasiya icyo nifuza njewe umukongomani kandi rero nkunda politiki ejo nshobora kujya mu rugo nanjye kugira ngo ndebe uko nafasha rubanda ni ugusaba guverinoma ya kongo mu by'ukuri bahagarare bamenye ko imyaka ibiri imaze kurenga kuvana igihe cyo manda yabo yasize batubwire ngo ubu ngubu tubaha uburenganzira bwo mwitorohe uwo mushaka ngo azabafashe icyo kibazo ntona nacyumva ntona numva umwe muri kongo perezida nyakubahwa kabila ntorera rivuga abamambura ya guverinoma be ni ukuza kuri radiyo bakatuhesha buri gihe mu gitondo nijoro ubu ngubu icyo dusaba ni kimwe kongo ishaka kujya kuri demokarasiya kongo ifite popirasiyo nyinshi itamenya ibintu byo guverinoma ikora rubanda rugufi ntoruzi icyo perezida akeka cy'abakorera icyo dusaba ubu ngubu ni ukugira ngo guverinoma ya kongo perezida twumve neza aje kuri radiyo kuri televiziyo tubwire ko ni ukuri ntabwo azashaka manda ya gatatu kandi rero afungure inzira kugira ngo abapolisi bose bashaka kugira ngo baze gutorwa baze turarushe cyane turarushe cyane ibyo byaramaze gutangazwa ariko umushenahe emmanuel sekiba reka ndabona akanya katujanye duhe n'ijambo dami dami mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe muri hehe dami jewe ndaha muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya ohio ohio murafite ikibazo murafite icyiyumviro turiko tuvuga ku matora muri congo
je n'iciyumviro nagomba gushikiriza yego urabona aho muri congo ni igihugu gituranye n'icyo gihugu cyacu cy'uburundi genda umurundi yego
iyo ndiko ndumviriza abanyepolitike ba congo canke b'ako karere k'ivyo biyaga byacu ngo ni mu biyaga binini ikibazo tugira perezida ubu ejo bundi yarivugiye ko atazitoza mbere numvise ko hari n'uwo yagenye aziyamamaza nk'aho yo kuyamamaje yazoba yiyamamiriza kongo ariko abo banyepolitike ntibagomba guhuza yuko yabivuze bivuye ku mutima nk'uko bobyimba matikweri yavuze ijambo ry'ukuri yavuze ko atazitoza ariko hari bamwe n'ubu bataremera ko yabivuze mu kuri ikindi kintu nkunda kwibaza ngaho umuntu atowe ngaho biyamamaza biyamamaza ari abantu barenga imigambwe mirongo bose umengo bize kuzoba ba perezida kandi imirimo yindi irahari iyo uravye ibihugu byateye imbere imigambwe ija kwiyamamaza ibingahe ntiba myinshi kandi nta mahande bagenda batera usanga ari abantu bavuga ibintu babwira abanyagihugu bumva ko bose batuje mugabo ibyo bihugu byacu umva perezida naho bamutoye atwara induru zivuga ntibamuha umwanya ngo atuze mu mutima atwara hirya hari abadutera utugerenade inkoho ibyo bintu bikabuza amahoro n'umunyagihugu bwiwe ntaronka amahoro nka bijya bavuga ngo abanyagihugu niwe nk'umuntu w'umuhinzi yibereye kurima kumva bamuhaye amahoro abategeka abanyamigambwe bari neza bameze neza n'igisata cy'igihugu yego me sozera umunyagihugu nta bintu yinjira muri leta we waraba amahoro yarimye abishore mu masoko agurishe yidegembye nibwo butungane yego me jewe iciyumviro canje rero none abo bantu nibabe bumvikana nimba bariko bariyamamaza ntihagire uwuza aratyoza nk'uwundi umwe wese abwira imigambi abanyagihugu ico azobamara yego me urakoze damireka duhe ijambo reka duhe ijambo uh, Dr Salomo baravuga agira ico avuga ko cimviro mushikirije uh, kivuga ko abanyapolitike nabo nyene baba bafise ingorane duga ku ijambo
Eh, nshimishijwe n'uko danavuze ati bahe abo bantu bose urubuga bagende babwire abanyagihugu imigambi bafite mu miyoborere yabo ni ukuvuga yuko hagombaho kubaho icyo bita le deba pibulike libure ariko se dani niba yarakurikiye amakuru muri kariya karere azi abantu bapfuye bari gusaba ko habaho deba uburyo bangana muri congo ndakeka ko dani ari kwigiza nkana avuga ngo wingwa abo bantu gutya na gutya abo bantu gutyo ngo harabivuga n'ikintu kimeze nk'agasuzuguro ambabarire niba ntabyo mvise neza ariko uburyo abivuga ndumva ashyiramo ikintu kimeze nk'agasuzuguro ngo abo bantu bose bigiye kuba abaperezida ngende mu busuwisi ntabwo n'igihe ubuperezida nta n'ishuri ry'ubuperezida ribaho ngira ngo musubize rwose kuri icyo kibazo nta shuri ry'ubuperezida nari nabona ribaho ushobora kuba perezida uri umuhinzi ushobora kuba agenda ajya muri rugo ni hafi y'aho ngaho mutuye muri amerika ni perezida mujika yari umuhinzi aratorwa arayobora kandi ntabwo ayoboye nabi abantu beza igihugu cya Uruguay bazi uburyo cyategetswe aho ngaho rwose dani ashyira umutima mu gitereko nta muntu w'igihugu perezida otoroma ndakeka yuko ndabona akanya igihugu cyagira perezida kihuta cane gose sozera Mm. Ye, none gusoza rero icyo namubwira ni uko kugeza ubu nta deba iriho muri- muri congo eh, amatora kubera iki habaho ibyo bintu by'imirwano ni uko mu by'ukuri koko hariho icyo twita frustration ari abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi ari abaturage amatora ntabwo ari Yego, me- ikintu kiduha ibisubizo kugeza ubu ni ukuvuga yuko ngo tugomba gushakisha izindi nzira izo nzira zitakozwemo kugeza ubu bagomba kureka noneho Salom- umuturage akazihitiramo avuga ati runaka namubonye ari gukora nabonye akora ibi n'ibi n'ibi nk'uko tuvuga duti moyize muri katanga yayoboye neza nibamure cyagende yerekane ko n'igihugu cyose yakiyobora Emmanuel Aho ngaho Sekiba hari namwe n'igitekerezo mugire cy'abagabo.
ico muvuze ku ciyumviro ca Dami duga ku ijambo mu kanya gato Emmanuel U- uwakoze cyane bwana frederic Eh, dani iyi telefone ye ari kuvuga neza turamwumvishe neza ariko rero nsubiye ku byo na eh, mugenzi wacu mugenzi wacu salomo ari kuvuga Eh, nkeka ko ikibazo cyo muri congo kirahambaye ubu ngubu kubera ko mu kuri abapo- abapolitike abapolitike bo muri congo ivuga kabira opozisiyo bose nkeka ko batavuga ukuri icyo nsaba njyewe icyo nsaba kugira ngo dutere imbere ubu ngubu ni ukugira ngo kabira yemere aze kuri televiziyo nasiyonari atubwire neza ko we atazitoza kandi ubu ngubu akaba asoma ibyo abantu bavuga ibyo abantu bandika ugiye kuri paje y'abakandida muri kongo uzasanga ko uwo yaduhaye ngo agamutsimbure emmanuel musa n'abavuga ko azohora ashobora gusubira ku ijambo yatangaje ko atazokwitoza
ni ukuri batazitoza ni byiza Yegomeye.
ariko azareke twitorera umuntu wo twemeye yegomeye ubishaka reka duhe ijambo ndabona umunywanyi aturindiriye ku ijwi rya amerika thierry thierry muriwe neza
mwiriwe neza frederic mwiriwe neza muri hehe
ni bujumbura mu burundi yegomeye duga ku ijambo ikibazo mu kanya gato cyangwa iciyumviro mu kanya gato umwanya uragiye
ntego niciyumvira ubwa mbere manze ntihamiriza ikintu aho umuntu avuze frederic ariko aravuga ngo taranzisiyo taranzisiyo nta kibazo gifise mu gihugu twumva kiriko kiratunganya amatora se nibaze rero ubu nibaraba imbere baraba ayo matora ariko aratunganywa hama arabe ingene gusa ashobora gutunganya mugabo atanumwe akumiriwe kuko twumvise katumbi yagumye inyuma y'igihugu tubona yuko umenga harimo gukumirana rero rero frederic bino bintu ndiko ndabibona mbona ko ari intsinzi idasanzwe kubera ko uravye manifestasiyo zahora zitunganya muri ibi bihugu by'iwacu vya afurika urabona ko abanyagihugu bariko barishurwa kuko ibi bibaye muri congo nino vyarabaye hanyuma ugiye kuraba muri cote d'ivoire hose biraba mugabo icuma ariko muravuga ni kubera ko abanyepolitike b'iwacu hanini n'aba benshi kuba araba benshi rero ni ikigice gituma n'ivyo bavuze tutavyemera tutavyizera rero navu- navuga nti kugira ngo ncishe muri make ko mubisavye byiza hoba guhindura ingi- ingendo hagati y'abanyepolitiki ubwabo kubera ko ibyo bavuze urabona ko byinshi dufata ko baba baduhenze ariko gusa jewe iyi ngingo nimba yayifatanye umutima wiwe nyene niba ko ni ikintu cyiza mbere kizotuma abanyekongo batamwibagira Egome, Murakoze, m- murakoze Thierry eh Dr Salomon baravuga mu kanya gato cyane gose mwishure umushana Thierry
Thierry ndagira ngo muhumurize amenye yuko mu by'ukuri ndakeka ibibazo bya Kongo atabizi cyane nubwo duturanye ashobora kuba azi iby'i Bukavu hariya hakurya kuko cyangwa iby'i Buvira ariko sur le plan national mu gihugu cyose numva Thierry ibintu bya Kongo atabisobanukiwe kuko ntabwo yagombye kuvuga ngo yumve umuntu uvuga inzibacyuho inzibacyuho yagombye kuzirikana ko kuva kuri mu buto kugeza ubu nta mutegetsi muzima ugaragara twari twagera muri kiriya gihugu bikaba ari ngombwa yuko umuturage bamubwira bati uyu muntu agiye gutegeka turagira ngo tumenye niba nibura hari ikintu kimwe yabashije gukora kigaragara kitwereka yuko atandukanye n'abandi twamenyereye kuva icyo gihe icyo ni kimwe ikindi aravuga ngo cote d'ivoire cote d'ivoire ntabwo ari urugero twafata azi neza yuko watara kugira ngo agere ku butegetsi habaye intambara ikomeye y'abafaransa bataza guterura dora bagbo watara nta butegetsi yari kubona kandi mu by'ukuri nta kigaragaza yuko watara yari yatsinze amatora yego yaje kwitoresha nyuma yaho ubu ngubu yavuze yuko atazongera kwitoresha ariko se yavuze ko atazitoresha bigenze bite niba kera yarakurikiranye eh, urugamba rwari ruri Egome.
hagati ya watara na giyo misoro ntabwo aricyo kibazo cya cote d'ivoire tuvuga uyu munsi turi kuri congo Egome.
Gusa ndagira ngo kera azirikane yuko ikibazo cya congo kugeza ubu abakongomani bakwiye ku- kureba umuntu bazahitamo ngo niwe perezida wabo uwo muntu nibura akaba ari umuntu ugaragaza yuko hari ikintu gishyashya azanye atari ba bandi Egome, yabinenya eh, byo gutera gukora igitanyo cya sisiteme Emmanuel ya kabila Sekiyoba.
n'abahutu, bakazana nk'umuntu ngo ni uwo nguwo tubahaye nanone Emmanuel Sekiyoba mubwira ico muvuze ku cyumviro cyashikirijwe na Thierry avuga ko abanyapolitike ahubwo bakwiye guhindura ingendo duga ku ijambo
urakoze cyane bona frederic I- ibyo byo- byo ndabyemera kuko icya mbere abanyapolitike bahindura ingendo zabo bitangiriye na eh, nyakubahwa perezida wacu atubwize ukuri icyo ashaka kugira ngo atugezeho twebwe abakongomani twamuhaye imyaka cumi n'irindwi tukaba turi mu mahangayiko ka buri gihe icya kabiri twebwe abatwara politike muri kongo natwe tugire imyifatire yacu tuyirebe ko twoyi kugira ngo izafashe rubanda rwose tuzagere ku gihe cyo tuzabona umuntu uzatora tumwitore twenyine atuzanire imigenga imi- imi- imige- eh, imyifatire myiza izatuma dutera imbere kuko nicyo dushaka twese nta muntu ushaka intambara nta muntu ushaka amahane kuko kongo yarahangayitse cyane cyane cyane ubu ngubu icyo dusaba ni ugushaka yegomeye porofesori manuel sekiyoba turagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire turagushimiye nawe dogiteri salomon baravuga turabashimira mwe inshuti mwese mwaduteze amatwi mwateze amatwi ikiganiro cyacu muri sanga turashimiye cyane rwose na badufashe mu buhinga bw'ibyuma fatu na na na lora turabashimiye kuba mwadufashe kwegeranya ikiganiro reka na enjeniyeri turamushimiye turabashimiye rero inshuti mwese mugire turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese
turashimiye mugenzi wacu frederic nkundikije mu kiganiro muri